my pipo according to the gist When we dey hear for here we hear say they say the elders of eh, ilefe kingdom say na tadenikawo name na they put for the first son of kaviesi for the crown prince you know say going say they go say ah, olori ashley say he say na he begin na im be the crown prince of ileife kingdom so today now na allege as we come dey hear i never see him. i just hear him. i think i will still take my time to go and watch it say they say na tadeni kawo na him be the crown prince when they call the name first you understand so my people, the tin make many people they dey very very happy you understand They dey very very happy for the. Great news wey we hear for today because na today be the naming ceremony of eh, olori ashley pikin and today even right now as me and ana dey talk so dem still dey for dey i bin dey try to video am i dey try to film the uh, the the the party but i couldnt do it you understand because it's like i didn't even know it's today. So they started. It's tomorrow now. Tomorrow now. May God give me ah because of Mohbad though. God anyway, God will make me give me grant me the grant me uh so that we I will go and look for the this I put them for here, make una see am. So I make I carry this one now come. So make una see listen, make una hear wetin I want to talk for here, Touch light right now according to the gist when day for ground so my people, welcome to my channel if you never subscribe I beg, make you help me subscribe share this video if you don't watch and finish make you leave your comment according to wetin you watch almighty god I will bless you now thank you so my people, they say as they call the name so they just call as they give name you know i tell una say i never wash am but i dey as i dey talk so through somebody uh, when e don i i believe say she don wash am so they say they just call say uh, prince ademakiwa say na him dey give you know it was different from what uh, olori ashley actually said which uh, i wasn't happy about actually yes i wasn't really happy when i heard uh, maybe we not understand wetin she mean but many people understand so dem come the di pikin name na priest ademakiwa na im be the pikin name so my people, they say for the naming ceremony um they call her the pikin name They call name her so ah, i don't know Now, one pikin she born na so they come call the another girl or something or maybe na olori no no be i don't know the person wey dem say they call im name again say they can't call im name before they come call eh, um prince tadenikawo the crown prince of ile ife you understand so now, prince adeynikawo na be the first son for for eh, only on ife so now him be the crown prince of ile You know me whether weda mama come from there or im mama not come from there so my correct people they say for that place allege say um as dem call tadenikawo name say dem come talk say for in a kingdom say dem never hear am wia dem dey say dem dey name eh, another name you understand dem go come name eh, another as no dem don born first son finish so di second son or third son na him go come be di king i don know dia tradition but caveatsi is not di first son you understand. and again now first son except the first son don't old like caviezi papa Now im supposed to be the king but he no do He no do king He can't give am to im pikin so the pikin when im supposed to be king now im be the first son Not be caviezi eh, o Now the one only of im senior brother Now im supposed to be king but he say no want Now only union fit take take take over now what wetin happen with that one People, love no go kill me What is dis our bloggers eh <laughs> ah, sometimes i see some kind of love go just dey catch me ah god I beg. You never really <laughs> i bin one watch supposedly i bin wan really watch the neighbouring ceremony sha you understand but i was busy listening to another another video They said the time wen dem take listening to this, dis thing abolo bolo. chai that shall never end my people. and wah, <laughs> now wow, o say olori ashley say e can't go instagram go they say picking na him go be the crown prince for ile you know <laughs> my people shebi dem dey born person born by turn by turn turn by turn i no understand o my people so my people according to the gist wey we hear na e say uh, things no go change o oh. say no be as e dey for Kabiyesi turn so say dem go come change some things say no dem no go gree no be kabiyesi time of immemorial say na senior by senior na dem take dey become the king of the land so kabiyesi time e no fit change my people and na so e, e go be e no fit change na my people my people dem say elders don settle the matter of uh, the crown crown priest of a thing you understand even wen me sef i hear di tin shocktalize me i not even fit talk. i just say ah which one come be dat one why would uh, even uh, eh, tobiloba not even care oh? you understand because there is crown priest already so why would another crown priest come again you understand whether the person be not be first son dey be cramped prince whether the person born the time wen tadenika wen oni of ife never born tadenika wo They don't see cramped prince so na so they e find pikin tooth and nail now now e don born cramped. prince finish anoda one go come come out di son itself come dey tire me hmm. make god god of our time make it e take control so as i hear this one now now i say okay make i bring am come say last last my people. last last my people. They don settle the matter concerning dis uh, eh, uh, eh, uh, eh, dis um, ad, um, union of uh, senior the of prince you know the prince of the land the senior ah, the prince of the land yes you know the king of land abi prince of grand prince of the land crown prince yeah crown prince yeah so they don according to the gist wey me i hear they say they don settle am according to it so me i go read i i will go and watch it later if i wan sleep